i Miladion Rijwi Jamaica. radiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu iradiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha abantu babiri barabishwe muri komini mugamba intara ya bururi mu mpanuko bw'igihugu umwana yoba yapfuye kwa mungu avuye gusenga nyina nawe urumva yoba yapfuye kwa mbere wewe zikaba twagisanze mu gikoni uyo ni venuste ntaumbaye musitanteri wa komine mugamba perezida wa tanzania samia suluhu hassan yasozereye urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu rwanda umunonotsi wo mu gihugu ca belarusiya kristina simanowskaya yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko ariko ashimikira ku mutekano wiwe n'iki gihe ariko asaba ubuhungiro mu karere ka buraya amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye muri nigeria cakiriye imiliyoni zine z'inkingo za covid cumi n'icenda moderna cahawe na leta ya amerika inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukangusi minisitiri w'ubuzima wa nigeria arabivuze mu gihe iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika gihanganye n'inkubiri ya gatatu y'ubwandu bwa virusi ya korona osagiye ehanire yavuze ko inkingo zahageze kandi ko zizashyikirizwa leta ubwo zizaba zimaze kwemezwa kugira ngo zikoreshwe guverinoma ya amerika mu cyumweru gishize yohereje inkingo hafi miliyoni icumi mu bihugu bibiri bituwe kurusha ibindi muri afurika aribyo nigeria na afurika y'epfo minisitiri ehanira yavuze ko nigeria ishobora kuzaba yakiriye miliyoni zirenga mirongo ine z'inkingo bitarenze impera z'uyu mwaka cyakora yirinze kugira ibindi bisobanuro atanga mu minsi mike ishize nigeria yabonetsemo ubwoko bwa virusi ya corona delta bwandura cyane minisitiri w'ubuzima yaburiye ko igihugu kirimo guhura n'inkundura ya gatatu y'ubwandu mu gihugu ubwandu bwariyongereye guhera hagati mu kwezi kwa karindwi handuye abantu babarirwa mu bihumbi ijana na mirongo irindwi na bane magana atatu makumyabiri na batanu hapfa ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'icyenda kuva icyo cyorezo cyadutse mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na makumyabiri nk'uko imibare itangazwa ibigaragaza urakoze eugeni ibiro vya perezida wa leta z'ubumwe za amerika white house vyarungitse ingabire y'incanshu za covid cumi n'icenda zigera ku miliyoni ijana na cumi mu bihugu mirongo itandatu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninahazwe itangazo perezidansi ya amerika yasohoye rivuga ko igice kinini c'izo ncansho carungitswe biciye mu mugambi wo gukwiragiza incansho ku isi covax wegukira ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo no mu migambi itandukanye yo gufashanya mu makungu irimwo iy'ubumwe bwa afurika n'iy'ibihugu vyo muri carayibe ibiro vya perezida wa amerika vyavuze ko mu gutanga iyo ngabire bishize mu ngiro umuhango perezida joe biden yari yaremeye wo kuzotanga incansho zigera ku miliyoni mirongo umunani mu bihugu bitandukanye bitegekanijwe ko iyo ntambwe izokurikirwa n'iyindi yo kurungika igice c'umuriyari w'incansho za korona mu bihugu bigera ku ijana bikiri mu nzira y'iterambere muri ivyo bihugu hakaba hazorungikwa incansho zakozwe na sosiyete nyamerika pfizer urakoze diana ubufaransa bufise icizero co kuzobona imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amadolari yo gufasha abanyagihugu ba libani mu bibazo barimwo ni icizero gishingiye ku nama y'abagwizatunga ubufaransa buzofatanya na onu kwakira ejo ku munsi wa gatatu ku isabukuru y'umwaka uheze igisasu iturikiye ku cambu ca beiruta ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi intumwa zigera muri mirongo ine z'ibigo mpuzamahanga n'abakuru b'ibihugu bitezwe mu nama izaba hifashishijwe uburyo bw'iyakure video conference izaba irimo na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden n'umwami wa yordania abdullah ni inama ya gatatu mpuzamahanga ubufaransa bwakiriye guhera muri uyu mwaka ushize yo gushyigikira abanyaribani basanzwe bazahajwe n'ubukene ifaranga ryataye agaciro hamwe n'ubushomeri banki y'isi yose ibyita ibibazo bya politiki n'imari bya libani kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda isi itigeze ibona guhera hagati mu kinyejana cya cumi n'icyenda iyo nama ije mu gihe hashize umwaka ubumara mu bubiko bw'ifumbire buturitse ku cyambu cya beirut abantu barenga magana abiri bakahasiga ubuzima abandi amagana barakomeretse kandi byangije igice kinini cy'umurwa mukuru ubufaransa igihugu cyahoze gikoroniza libani cyafashe iya mbere mu guhuza amahanga kugira ngo afashe icyo gihugu kuva mu bibazo bicyugarije perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabaye umuyobozi wa mbere wasuye beirut nyuma mu bihumbi bibiri na makumyabiri iyo mpanuka imaze kuba iminsi nyuma yaho yakoresheje inama y'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga arongera akoresha indi mu kwezi gushize kwa gatandatu agamije gushakira igisirikare amafaranga ubwo cyari mu bibazo urakoze jeni christina tsimanuskaya umunonotsi wo muri biyelorusiya yatangaje no munsi wa kabiri ko ariko ashimikira ku mutekano wiwe mu gihe ariko arondera ubuhungiro mu karere ka buraya ni nyuma yaho abatetsi mu gihugu ciwe bagabishirije ko bazomuhana inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo tsimanuskaya afise imyaka mirongo ibiri n'ine muri iki gihe ashaka kubandanya umwuga wiwe w'umunonotsi afise imigambi yo guhiganwa inshuro zibiri mu nkino mpuzamakungu zo muri kazoza amenyesha ko muri iki gihe ashaka kubonana n'abantu bamufashije hanyuma afata ingingo ku ntambwe ikurikira abategetsi bo mu gihugu ca polonye baramuhaye impapuro zimwemerera gusaba ubuhungiro ku munsi wa mbere inyuma y'uko avuze ko abategetsi barongoye abanonotsi baserukiye bielorusiya mu nkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo bagerageje kumutahana ku nguvu yabwiye abategetsi tokiyo ko yari afise ubwoba ko umutekano wiwe wari kugeramigwa mu gihugu ciwe umugwi uharanira agateka ka muntu watangaje ko wamuguriye itike y'indege izomujana ejo kuwa gatatu ku mugwa mukuru wa polonye varsovi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yaratangaje ku munsi wa mbere ko leta ya perezida wa bielorusiya alexander lukashenko yariko igerageza gukora ikindi gikorwa c'ububisha burengera imbibe mu gutuma tsimanuskaya atawukanwa ku nguvu kubera gusa yakoresheje uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro blinken amenyesha ko ivyo biciye kubiri n'ibiranga inkino za olympic kandi ari igitutsi ku burenganzira ngenderwako kubera izo mvu atawo vyihanganira ivyo vyabaye inyuma y'uko tsimanuskaya anebaguye ukugena abategetsi bafashe abanonotsi baserukiye igihugu ciwe muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamena i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu rwanda perezida samiya suruhu hasane wa tanzania kuri uyu munsi wa kabiri yasozereye urugendo rw'iminsi ibiri mu rwanda uyu munsi urugendo rwiwe yaruhariye kugendera inganda zitandukanye zikorera mu rwanda ni inkuru ya asumita kaboyi ari kigali mu rwanda mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri perezida hassan ari kumwe na perezida paul kagame w'u rwanda basuye agace kahariwe inganda kari imasoro mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abayobozi basuye uruganda rwa marafone rukora za telefoni zigendanwa basuye uruganda rwa volkswagen iteranya imodoka izi nganda zombi zubatse imasoro abo bayobozi kandi banasuye uruganda rw'inyange rutunganya amata amazi n'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya tanzania ruzwi nka zamu uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu rwanda rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu rwanda uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya azamu tv abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima umunyamakuru christophe karenzi ni umwe mu bahoze bakorera azamu tv umwaka wa bibiri na cumi na gatanu twatangiye muri azamu twogeza imipira hari nako nataraga amakuru mu by'ukuri hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka ine nubwo bwose kontra ikirangira bahita basubira tanzania nkurikije muri iyo myaka ine nakoranye na azamu hari byinshi birungukiyemo ikintu cya mbere ni ugukora muri televiziyo ikomeye twerekanaga imipira no ku bakinnyi kuko twerekanaga amashusho noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze turamutatse tumugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora bikanamumenyekanisha ugasanga umukinnyi baje kumugura nuko abakinnyi bagiye banamenyekana mu by'ukuri kandi tukavanga tukajya za burundi tukajya muri uganda kwerekana imipira uru ruganda rw'abanyatanzaniya ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu rwanda ku bakorera uru ruganda muri iki gihe b'abanyarwanda nabo bemeza ko bazamu yabakuye mu bushomeri nteze amaso gerard n'umwe mu bakora muri uru ruganda rwa zamu mu rwanda icya mbere ni uko byatumye hari icyo nongera ku muryango wanjye ku byerekeye imiturire no kwiga kw'abana ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri tanzania nkanahareba uko hameze nta buryo nari nkizi no kuba mbese mu umushahara mwiza kandi ushimishije nk'umuntu wari ukuze imbere y'imyaka umunani uyu munsi akubonye yavuga ngo iki imbere y'imyaka umunani ntarajya gukorayo urumva ko n'imyumvire ye byari hasi cyane kuko raporo yo kugenda guhura n'abandi bantu urumva iyo ugenda uhura n'abandi bantu hari ibyo wunguka byinshi ushobora ibyubamo cyangwa se n'ibyo ushobora kugenda hanze ukareba ugeze ugeze mu bihugu byo hanze noneho icyo gihe inyungu zawe urumva ko mu bwonko cyangwa umutwe urajijuka nza muri azamu ntahari nari ntuye imbere i kigali ariko nahindutse nza gutura ahitwa ku muyumbu niho ntuye uwo mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka kubaka bamwubaka neza abana kwiga hari abari kwiga ubu ngubu abandi basa n'abarangije ariko bari guheza wenda nuko ndabona ndumva nta kibazo gihari itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru uruzinduko rwa perezida suru rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u rwanda na tanzania basinyanye amasezerano atanu agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi amasezerano ibihugu byombi byasinye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti perezida kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu ku ruhande rwa perezida hasani wa tanzania we yavuze ko ibiganiro yagiranye na perezida kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho abikorera bo mu rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze ibigera kuri mirongo icyenda ku ijana binyuzwa mu gihugu cya tanzania raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya tanzania bifite agaciro ka miliyoni mirongo itatu n'eshatu n'ibice mirongo irindwi na bitanu mu madolari y'amerika ni ukuvuga asaga gato miliyari mirongo itatu mu mafaranga y'u rwanda mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'icyenda n'ibice mirongo icyenda na birindwi mu madolari y'amerika ni ukuvuga hasaga miliyari makumyabiri na zirindwi mu mafaranga y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishoramari ry'abanyatanzaniya ryanditswe mu rwanda ryo ryari rifite agaciro ka miliyoni eshanu na miliyoni magana ane mirongo itandatu n'icyenda z'amadolari ni ukuvuga hasaga miliyari eshanu mu mafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali dukubitire mu burundi abantu babiri baraye bishwe muri komine mugamba intara ya bururi manuko w'igihugu igipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari inyuma y'ubwo bwicanyi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu pierre clavera niyo nkuru ari kigali mu rwanda abantu babiri bishwe bakwije igitigiri c'abantu bane bishwe mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi ine iheze abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba ni umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba mugendo ndengo muri komine mugamba intara ya bururi abakoze iryo bara ntibaramenyekana icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke Musitanteri wa komine Mugamba Venuste Ntawombaye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abo bagizi ba nabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibara rigwe arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise umutekano muri rusange hari umuntu wifashe neza atari ibyo byabaye ku munsi wa mungu no ku wa mbere umwana yoba yapfuye ku wa mungu avuye gusenga kuko nyina nawe yaciye ajya gusenga iya kabiri ataze ku mugoroba abajije umukozi acamubwira ko yitwaye inakuru hanyuma tarabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari acayibaza ko hari ahandi yoba yagiye ku wa mbere mu gatondo hasi urabaza musaza we aho kwa inakuru ntisi kure yaho bavuga ati ka ntawe uhari rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo muko aramuka ko wewe yari anahambwe ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye ku wa mbere wewe twagisanze mu gikoni igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa umusitanteri avuga ko amatohoza ariyo azo kwerekana wakoze ubwo bwicanyi ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bubona atembera muri iyo komine batamuzi mu kibano bahakanye abantu babanye neza n'ukuri basenga rwose nicyo kibatangaje abantu nta gituma babona turatari mu matohoza dutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi aho ageze hanyuma bikunze tumufate turonge imvu abanyagihugu tubabwira ko bakorera na n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasanzumisha bakabandika bakamenya iyo bava umushikizamanza mukuru wa repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze ko ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu Silvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanyi budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira mu ntara yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye bwinshi na buri iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswa ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati hari n'abandi usanga baja mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano dusanga ari ibyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi ubushikiriza amanza bumenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga mirongo irindwi baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyarwanda baba ku migabane y'uburaya na amerika muri iyi ndwi baramuritse ku mugaragaro ishyirahamwe bise igicumbi ijwi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi philippe basabose yigisha muri kaminuza memorial university muri canada ni perezida w'igicumbi avuga ko biteguye gukorana na ibuka n'ayandi mashyirahamwe yubahiriza uburenganzira bw'abarokotse ariko ibuka ivuga ko bafite umugambi wo guhakana jenoside mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaganiriye na naftal ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka na philippe basabose perezida w'igicumbi niwe yatanguriye ko amubaza icyatumye bashinga iryo shyirahamwe icyatumye dushinga uwo muryango nk'uko nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hari ibibazo byinshi hari inshingano nyinshi dufite tukumva umuryango nk'uriya uzadufasha guterera agacumu k'ubumwe nk'uko babivuga mu kinyarwanda indi miryango isanzwe kugira ngo turusheho kugera kuri izo nshingano dufite nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko hari hasanzwe mu rwanda undi muryango witwa ibuka kandi umaze imyaka igera kuri makumyabiri n'irindwi urengera inyungu z'abacitse ku icumu n'iki muje kurusha ibuka cyangwa se kubera iki mushinze undi muryango ukora nk'ibyo bari basanzwe bakora
si ibuka gusa yo mu rwanda hari na ibuka ziri mu bihugu by'uburayi hari ibuka yashinzwe ejo bundi muri leta zunze ubumwe za amerika n'andi masosiyasiyo afite andi mazina atari ibuka ayo masosiyasiyo yose afite ibyo akora ariko agiye afite n'ibibazo byihariye bitewe n'aho ari twebwe rero twumva tuzagira uruhare mu gushobora gukemura cyangwa se nibura kuvuga bimwe muri ibyo bibazo andi mashyirahamwe adashobora kugaragaza bitewe nk'uko nabivuze n'ibibazo byihariye abamo none se ibyo bibazo byihariye ayo mashyirahamwe agira ntashobore kuvuga mwebwe mutazaba mufite mugashobora kuvuga n'ibihe ni nk'ibibazo by'imibereho y'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi byaba ibishingiye ku bufasha butuma bagashoboye kubaho mu buryo bukwiye kandi uburyo buhari hari ikigega cyagombye kubikora ndetse hakaba n'aho bamwe bicwa ni nk'ibibazo bishingiye kuri gestion y'amateka na memoire ya jenoside yakorewe abatutsi aho rimwe na rimwe usanga bikorwa ahubwo mu buryo butoneka ku buryo bukomeye abaresikape ibyo byose rero si ukuvuga ko indi miryango itaba ibibona ariko hari ibyo ibona ne kubera ibyo bibazo kubera kontekisite bakoreramo bakaba batabivuga ndetse ahubwo wanabivuga kikaba aricyo kiba ikibazo ni ukuvuga yuko mwiteguye kuba mwakorana nayibuka kugira ngo murengere neza nk'uko mubivuga inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi twabisobanuye rwose twahaye ikiganza abandi baresikape bose aho bari igihe tubona ibintu kimwe igihe dukorera icyiza ku muresikape ibuka ntacyo dupfa abari muri ibuka ni inshuti zacu ni abavandimwe bacu n'utari umuvandimwe wawe ku giti cyawe ariko mufite icyo kibahuza nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ubundi nta cyagombye kutubuza na kimwe gukorera hamwe uravuga yuko mwiteguye gukorana na na ibuka ariko ibuka yo mu rwanda ihagarariye amashyirahamwe yose arengera inyungu z'abarokotse ku icumu rya jenoside ntabwo abona gutyo mwebwe uko mubibonabona ahubwo mufite izindi nyungu musa naho muje gucunga mutari mu nyungu z'abacitse ku icumu nyirizina ububasha ibuka ifite yo mu rwanda n'inshingano ifite ni nk'ibyo n'undi muryango wose uhagarariye abacitse ku icumu ufite ngewe uko mbizi ntawe umuntu asaba uruhushya kugira ngo ashyireho umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu ibuka uburyo yagiyeho ni nk'uko n'indi miryango yose igenda ijyaho ni nk'uko natwe tugiyeho ibuka rero ntabwo duhanganye nayo ntabwo dushinzwe kuvuguruzanya dushobora kudahuza mu bitekerezo cyangwa mu mikorere ariko ntabwo byagombye kuduteranya ku buryo ufashe nk'urugero rw'abacitse ku icumu babarirwa mu bihumbi magana atatu b'abanyarwanda benshi muri bo bari mu rwanda ku buryo mwavuga muti tuzahagarariramo igice kinini cy'abo bantu ntabwo ari ukubara ngo tuvuge ngo duhagarariye porosantaje iyi n'iyi ibuka ihagarariye porosantaje iyi n'iyi oya ntabwo dushinzwe kugabana abaresikape ibyo bintu byumvikana umuresikape aho azagira ikibazo hose aho azakenera ubufasha hose nitubugira tuzabumuha tuzamuvugira tutitaye ku kuba ibuka yamuvugiye cyangwa itamuvugiye yamufashije cyangwa itamufashije ariko ibuka yo si uko ibibona kubera ko umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka nafutara ahishakiye we asanga mufite uwundi mugambi ndetse akavuga ko mupfobya jenoside yakorewe abatutsi
icyo kintu twakivuzeho inshuro nyinshi byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibyaha byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi biriho cyane kandi ariko icyo tumaze kubona ni uko kenshi bikoreshwa mu kwibasira abo bashaka kwibasira aho kugira ngo bikoreshwe aho byagombye gukoreshwa nyakuri ibyo nabyo ahubwo twebwe tubibonamo nk'uburyo bwo gupfobya amateka ya jenoside no gupfobya icyo cyaha ubwacyo iyo ufashe umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ukora icyo ashoboye cyose kugira ngo umutekano kugira ngo uburenganzira imibereho myiza y'abacitse ku icumu yimakazwe akavuga yuko iyo ubikoze uba uhakana cyangwa upfobya jenoside yakorewe abatutsi aba afite icyo agendereye cyangwa se aba afite izindi mbaraga zituma akora ibyo ngibyo n'iyo mu mutima we yenda yaba atabifite ngewe nirinda gucira abantu imanza nubwo nagaya ibyo bavuga hari ubwo nibaza ntese babivugishwa n'iyi philippe basa bose umuyobozi w'ishyirahamwe igicumbi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye cyane benisi tumaze kuvugana na philippe basabose umuyobozi w'igicumbi twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ibuka nafutara hishakiye ari i kigali mu rwanda bwanahishakiye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze mbere na mbere mwakiriye mute ishyirwaho ry'igicumbi mu by'ukuri twa twarabyumvise twagiye tubibona mu nyandiko zitandukanye zicicikana hirya no hino kuri social media ni ibintu bigayitse ni ibintu bidakwiriye ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa cyangwa kuyobya uwo ari we wese bariya bantu bishyize hamwe n'ubundi icyaburaga ni iryo zina ni iryo shyirahamwe ariko ni abantu basanzwe barihuje barahuje imitekerereze mibi basanganywe bamaranye igihe ni abantu bazwi basanzwe barahisemo kugendera kure ukuri guhakana ukuri ni abantu bagiye bagaragara mu bihe bitandukanye mu nyandiko zitandukanye bapfobya bahakana jenoside yakorewe abatutsi bashyigikira ku buryo bugaragara ku buryo bweruye abayipfobya n'abayihakana ku buryo ni ibintu bigayitse kubona bavuga ngo bagiye gushinga ishyirahamwe barangiza bakabeshya ibisa n'intego kandi bizwi neza yuko atari cyo bagambiriye nta wacitse ku icumu nta warokotse jenoside yakorewe abatutsi benda kuvugira benda gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose ni ibintu rero twakiriye nabi ni ibintu bidakwiriye ni ibintu byo kwamaganwa ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa n'uwo ari we wese uzi kandi uzirikana ubukana n'ingaruka jenoside yakorewe abatutsi yagize ku bayirokotse none se ko bavuga ko nabo ubwabo barokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi bakavuga ko bashyizeho ishyirahamwe igicumbi baje kurengera inyungu z'abacitse ku icumu murabona bataje gusa n'abakora akazi mwari musanzwe mukora mu muryango w'ibuka kuba benshi muri bo ari bamwe mu bantu bazwi barokotse jenoside yakorewe abatutsi nibyo ariko uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ugize amahitamo mabi uyobye agateshuka ku murongo ukwiriye agateshuka ku cyerekezo cyiza akwiye kuba akurikiza agahitamo kwishyira hamwe kwiyunga n'abakoze jenoside kujya mu murongo wabo kubashyigikira kuvuga imvugo zabo ni ibintu ni ibintu bigayitse kuvuga ngo baje kuvugira baje kurengera uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bidafite ishingiro bamwe muri bo bagize n'amahirwe yo kuba babona umwanya wo gukorera barokotse jenoside yakorewe abatutsi ntacyo babakoreye ntabwo rero umuntu utaragize icyo akora utaragize umutima wo gukorera wo kurengera uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari aha mu gihugu afite uburenganzira busesuye bwo gushyigikira bwo gukorana n'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi irengera inyungu zabo iri mu gihugu ifite uburenganzira bwo gukora ntabwo uwo muntu ntacyo yakorera abacitse ku icumu atakaje ubunyarwanda atakaje ubwenegihugu agahitamo kujya kwitwa impunzi agahitamo kwifatanya n'abakoze jenoside ndashaka kuvuga mu mvugo n'ibindi uwo muntu ntabwo ari bwo yategerezwaho umusaruro uwo ari wo wose kuko iyo urebye ruriya rutonde hari ababaye no muri iyi miryango bagaragaza imikorere mibi babaye mu miryango y'abarokotse jenoside imwe n'imwe barirukanwa abandi babona bahawe akato kubera imitekerereze n'imikorere idakwiriye bagasohoka mu gihugu bagasaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye ni abantu basanzwe bazwi mu nyandiko bagiye bandika zihabanye n'ukuri zigaragaza yuko ari abantu bavuye mu murongo ukwiriye dukwiye kuba turimo nk'abanyarwanda dukwiye kuba turimo abarokotse jenoside inshuti mwese mukundira radiyo henshi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na faside yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye idini rwema niwe yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabatekamo ubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro umugoroba mwiza mwese